Ili radio Ijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda maramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 17 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na Frederic Nkulikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi bahinduye itegeko nshinga bahinduye irindi tugiye kuritora hagamijwe iki hagamijwe guhindura imiyoborere imiyoborere se iriho ni mibi oya ni myiza none kuki bagiye kuyihindura buriya hari akantu bashaka guhinduraho gakeya twe tuzatora inyangamugayo abo twita inyangamugayo badufitiye akamaro abo n'abanyagihugu biteguriye kuja gutora muri referandumu itekanijwe ejo ku munsi wa gatanu mu rwanda ni inkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise umwanya ni wawe
mwaramutse Frederic mwaramutse namwe inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon aragabisha amakungu ko Burundi bushobora kwinjira mu ntambara ivyo yamenyesheje jo kuwa gatatu ku cicaro cawo ni New York Ban Ki-moon asaba ko haba kwihanganirana ku mpande zose zishamiranye mu Burundi kandi ko hatangura ibiganiro mu ntumbero yo guhagarika intureka za politike amenyesha kandi kishira hamwe mpuzamakungu nirishobora kongereza abakozi baryo n'ibindi bikorwa birenze ku byo ryahora rikora mu Burundi bivanye nuko ibintu bibandanya bimera muri ico gihugu Ban Ki-moon ati ndababajwe n'ubwicanyi buba mu Burundi ati ibyo twabonye mu misi heze birateye ubwoba igihugu kiriko kija mu ntambara ishobora guhungabanya akarere kose Burundi burimo umunyamabanga mukuru wawo ni amenyesha ko aheruka gusaba umuhanuzi we wadasanzwe Jamal Benomare kuja muri ako karere imbere y'uko indwi irangira kuvugana n'ubumwe bwa Afurika ibihugu byo mu karere na leta y'u Burundi idasigaye inyuma aheraheza avuga ko ibiganiro bya politike bihurikiyemo bose bikwiye kuba vuba bwango ati oni ikwiye gukora ibishoboka byose ntihabe ubwicanyi bw'ikivunga kandi hakwiye gufatwa ingingo zose zishoboka tukiri ku ngingo zifatwa na oni ku Burundi gisata ca oni kijejwe agateka ka muntu naco gitekanya kugira inama idasanzwe ku Burundi kuri no wa kane iyo nama idasanzwe yasabwe na leta zumwe za Amerika kandi ishigikirwa n'ibihugu 17 bigize akanama k'igisata ca oni kajejwe agateka ka muntu izo birimwo kandi abarorerezi baserukira ibihugu 25 igihugu ca Ghana nico conyene cashigikiye iyo nama mu bihugu byose vya Afrika biri muri oni izo bibaye inama ya mbere y'ako kanama kuva mu kwezi kwa kane aho ako kanama kakoranye kihweza ku ihungabanywa ry'agateka ka muntu riterwa n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu mu buraruko bwa nigeria iyo nama yo kuri uyu wa kane itekanya gusohora integuro y'itegeko risaba komiseri wa oni ajejwe agateka ka muntu zed rad al huseni kurungika mu Burundi umugwi w'abahinga mva makungu mu misi 45 gutohoza ku bwicanyi buriko buraba no gufata ingingo zotuma uruhagarara ruhera mu gihugu c'Ubuganda komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora ejo kwa gatatu yarasohoye urutonde rw'abiyandikishije kuzo kwitaba amatora yo mu mwaka uza ubwo rutonde rwahawe abakandida bazohiganwa muri ayo matora hamwe n'imigambwe baserukira nk'uko amategeko y'amatora muri ico gihugu abisaba jotamu taremwa avugira komisiyo itegura amatora yamenyesheje ko ivyo vyakozwe kugira ibintu bikorwe ku mugaragaro asigura kandi ko vyakozwe kugira abakandida bamenye abazotora n'igitigiri cabo kugira ntihaze habe imyidogo ko hari abatoye batari ku rutonde rw'abiyandikishije ivyo bibaye mu gihe kwiyamamaza vyabaye birahagarikwa bisabwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'ubuganda rebe Kadaga aho yasabye abashingamateka kubanza kwitaba ibikorwa byihuta by'inama nshingamateka byo gutora amategeko ategekanijwe ibyo bikorwa bizomara indwi mu nyuma yaho abashingamateka bazoca basubira kwiyamamaza mu gihugu hagati muri somaliya abarongoye icyo gihugu n'abarongoye izindi ntara zigize icyo gihugu barangije ibiganiro by'ukuntu amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yotunganwa izo ndongozi zumvikanye ko leta ihari izohava mu kwezi kw'icenda kuza ariko perezida Hassan Sheikh Mohamud arongoye Somalia hamwe n'abashingamateka bashika amajana abiri na mirongo irindwi na batanu barahawe uburenganzira bwo kuzosubira kwitoza muri aya matora azoba perezida Hassan Sheikh Mohamud yamenyesheje abanyagihugu ba Somalia ko muri ayo masezerano yumvikanye uko imogadishu impande zose zish- zashimishijwe n'ivyayavuyemo izo ndongo zitekanya gusubira guhurira mu gisagara ca Kismayo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere kugira baheraheze ubwa nyuma ayo masezerano Ivya Irani naho Perezida Hassan Rouhani wa Iran amenyesha ko yiteze ko ibihano vyafatiwe igihugu ciwe bigiye gufutwa mu ndwi ziri imbere. Ivya bivuzwe abivuze inyuma yaho igisata caho nikijejwe amatohoza gihereje ibikorwa vyo gusuzuma ivyo Iran iregwa n'amakungu kikora ibigwanisho vya nucleaire. Ku munsi wa kabiri niho igisata mpuzamakungu ku vya nucleaire cafata ingingo yo kurangiza ibikorwa vyari bimaze imyaka irenga cumi carimwo mu matohoza ku bikorwa vya nucleaire muri Iran. Ariko abo bahinga ba ONU bemeranije ko Iran yaciye kubiri n'amategeko mu kurungika misile mu kirere mu kwezi kwa cumi. Ivyo navyo bishobora gutuma amakungu afata ibindi bihano. aho ni mu gihe oni yari yategetse ko irani itokongera kurungika ibyo byuka
urakoze yaroyise ku makuru uhejeje kudushikiriza urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu rundi rusaba abamenyeshamakuru gukora bisunze akarangamutima k'umwuga badashikuza kandi baha ijambo impande zose umukuru w'urwo rwego Richard Giramahoro yarasohoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu yongera atumira abamenyesha makuru bakorera ibinyamakuru bidafise icicaro mu Burundi kugira bibukanye ivy'amategeko abasaba n'inkuru ya Eloge Wirikaneza muri iryo tangazo urwego sense rujejwe gucungera ingene imenyeshamakuru bikora mu Burundi rwibutsa ko rukurikiranira hagufi ku munsi ku munsi ingene amakuru atangwa haba ku butaka bw'u Burundi no hanze yabwo mu binyamakuru vyandika ku biba mu Burundi ariko urwo rwego hari umwitwarariko rufise muri kino gihe nk'uko bivugwa na Richard Giramahoro arongoye sense ibihe rero turi mu vya politike n'umutekano birashobora gutuma abamenyeshamakuru bamwe bamwe bataravye neza usanga batanze inkuru zishikuza canke izindi nazo bakazifata minenegwe ntibazihe agaciro zikwiye nk'uko vyibonekeje mu gihe c'imyiyerekano mu gihe c'amatora eka no mu minsi yakurikiye muri ivyo bihe vyose umukuru wa sense avuga ko akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru n'amategeko agenga uwo mwuga bifise ico bisaba abamenyesha amakuru kandi bagategerezwa kubizirikana umumenyeshamakuru wese ategerezwa gushikiriza inkuru yatohoje neza kandi atahoyegamiye mu guha ijambo abegwa bose n'iyo nkuru imvugo ndenzarugero hamwe no gufata minenegwe inkuru ihambaye ivuga ivyabaye biteye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru bwa gatatu naho mukamenya ko inkurikizi y'inkuru ishikirijwe hatisunzwe ubuhinga bwose itega gusa ikinyamakuru yaciyemwo yega n'umumenyeshamakuru yayishikirije nayo umumenyeshamakuru wese avuye hanze y'igihugu amenye ko ategerezwa kubanza guhabwa uruhusha n'urwego rw'igihugu sense imbere y'uko atangura kurondera no gushikiriza inkuru ku butaka bw'u Burundi ariko rero urwo ruhusha arashobora kugwakwa umwanya uwo ari wo wose mu gihe adakoze yisunze amategeko aho yasohora iryo tangazo umukuru wa sense yari yatumiye abamenyesha amakuru harimo abakorera ibinyamakuru bidafise ivyicaro mu gihugu c'u Burundi twashatse kumenya uko baryakiriye gukebura muri ibi bihe ni ikintu gikomeye mugabo kandi ibi bihe ushobora gukora neza ugasanga impande zose ntizibona kumwe ugasanga bamwe bakakwigwiza ko wahengamiye urundi ugasanga mu nkuru imwe kandi barakwagwiza ko wahengamiye ku rundi nico bituma dusaba ko n'abategetsi bacu canke abashejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora boza baratwumva mu bintu bimwe bimwe bishobora kutugora ugasanga ikintu wahevye kugikora kandi yari inkuru kubera wabuze urundi ruhande rufisemwo uruhara muri iyo nkuru ugasanga urabiretse wabireka kandi ugasanga hari abandi bayibonye nabi yuko umengo ni bimwe bita mu gifaransa silence complice ugasanga kubera ibihe turimo nyene biragoye nico gituma agize ico akebura biraduha inguvu abandi nabo nk'ubu bamaze imyaka irenga mirongo ibiri akora umwuga wo kumenyesha amakuru bafise ikindi basaba urwego sense abamenyesha amakuru bategerezwa kuja hamwe bakabigisha iyo bamwe bamwe bariko barakosha kuko sense nicikora ubwa mbere ni kugira ngo aya mategeko bayamenye bo barafise uburyo barashobora guca bakebura bamwe bamwe mu bamenyesha amakuru usanga hariho bagitangura umwuga hari aho agira amakosa azi bateza imbere kandi igihugu cyabo ku bintu by'iterambere biriho eh, kugira ngo abantu babimenye mu makungu y'uko igihugu cyacu atari kurira gusa iminsi yose ariko ibyo rero tubona umunsi- uno munsi rimwe rimwe usanga ari ibintu by'amarira gusa ariko turabarundi nta n'umwe ashaka inabi igihugu ciwe kuva mu kwezi kwa kane habaye imyiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza leta yise imigumuko abamenyeshamakuru mva amakungu batari bake barasabye impusha zo kuza gukorera ku butaka bw'u Burundi umwe wenyene niwe amaze kwaka uruhusha rwo kubandanya akorera mu Burundi uwo nawe akorera televiziyo y'abafaransa France 24 Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika komisiyo y'igihugu y'amatora irasaba indorerezi ziyandikishije kuzokurikirana amatora ya referendumu kumenyesha komisiyo aho indorerezi zizokorera kandi izo ndorerezi zikirinda kwivanga mu bikorwa by'amatora ni inkuru ya asumta kabonye kuri uyu wa gatatu saa sita z'ijoro ibikorwa byose bivuga amatora ya referandumu birasozwa ibyakorerwaga ku maradiyo aho imitwe ya politiki inyuranye yakomezaga gukangurira abayoboke bayo kuzitabira amatora ndetse no gutora yego komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye ko byahagarara gusa komisiyo y'amatora niyo yonyine yemerewe gukomeza gusobanurira abaturage uko bazatora uko bakwifata mu gihe bageze mu cyumba cy'itora perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora porofeseri karisa mbanda asobanura ko ababikora bose bakwirinda gushishikariza kubwira abaturage ngo muzatore yego cyangwa woya yabwiye indorerezi ibyo zigomba kwirinda ku munsi wa referandumu Eh, twifuza ko buri ndorerezi igira ahantu yaba aka- akarere kamwe tubiri se itubwira ko ari aho ngaho izakorera kuko uko batureba natwe niko tugomba kubareba tukamenya indorerezi nazo aho zagiye n'icyo zakoze kugira ngo tuzabaririze muri raporo nitubimenya turebe kanaka yakoze raporo n'ahantu hatageze cyangwa se tukaba tuzi ibyahabereye yabikomozaho muri raporo tukaba twabaza abari bahari kugira ngo tumenye uko byagenze bagomba rero kutubwira aho bazakora akenshi ni district imwe cyangwa se ebyiri kurenza wari ugukabya kuko byaba ari ukwitemberera ntibasuzugure cyangwa se ngo bashake kuyobora abayobora amatora ntibashake kwivanga mu bintu bitari iby'amatora bake- bakubahiriza inzego z'umutekano zihari ariko cyane cyane bakazakora raporo ishingiye ku bintu bifite gihamya atari ibintu bizaniye mu mutwe kuko twagiye tuzibona ibyo bumvise cyangwa se ibyo amarangamutima bitekerereza gahunda yo gukangurira abaturage gutora iza kurangira kuri uyu wa gatatu saa sita z'ijoro isojwe ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ryimwe uburenganzira na komisiyo y'igihugu y'amatora ngo ribashe gukangurira abayoboke baryo uburyo bazitwara mu matora ya referandumu bakoresha inama zibahuza iri shyaka rya politike rivuga ko abayobozi b'andi mashyaka ya politike bumvikanye hirya no hino mu gihugu bigisha abayoboke babo uko bazatora uyu ni bwana jean claude ntezimana umunyamabanga mukuru w'iri shyaka nta kampanye yabaye uretse ko kampanye yabaye mu buryo buziguye urebye nk'ubu ngubu abadepite bari kuzenguruka mu gihugu ba- babwira abantu ko bagomba gutora yego ntabwo byagenze neza kuko twifuzaga ko haba kampanye kuko nta matora atagira kampanye E, twabajije komisiyo y'amatora itubwira yuko kampanye idateganyijwe twebwe ubundi buryo twakoresheje ni ukuba twavugira nko kuri radiyo tukabwira abantu ko tubasaba ko batora oya no kuri interinete ariko ibijyanye na, na mitingi gukoresha amanama hirya no hino ntabwo byabaye kuri mwebwe mwumva hari icyo byahungabanije muri gahunda mwari mufite byaraduhungabanije twari twabwiye abanyarwanda ko tuzakora kampani twaranabyiteguye kubera yuko ubu dusabwa kubahiriza amategeko tubwira yuko bidateganyijwe turabireka kandi abandi barabikora nubwo uyu mutwe wa politiki uvuga ko wabujijwe kwegera abaturage mu mirenge yabo umunyamabanga w'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije avuga ko badafite ubwoba kuko gahunda yabo abanyarwanda bayimenye mbere Eh, amahirwe dufite ni uko iki gikorwa tumaze igihe kinini turi muri gahunda yo gu- gusaba ko itegeko nshinga ridahinduka Eh, twagiye mu rukiko twagiye mu nteko twa- twandikiye perezida wa repubulika twagiye mu matangazamakuru ku mateleviziyo no ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu dusobanura n'impamvu yacu rero turizera ko abanyarwanda benshi bashoboye kumva impamvu y'ibyo dusaba ndetse n'umumaro bifitiye abanyarwanda muri rusange mu ndorerezi zizakurikirana ibikorwa bya referandumu higanjemo izaturutse mu mitwe ya politike yemewe mu rwanda yasabwe kutazivanga mu bikorwa by'amatora babujijwe kwambara ibirango by'imitwe ya politike bahagarariye ndetse babujijwe no kuzabeshya muri raporo bazatanga nyuma amatora arangiye usibye indorerezi zaturutse mu gihugu imbere perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora asobanura ko bandikiye imiryango yigenga yo hanze ndetse na za ambasade zose zikorera mu rwanda kuzagenda bazakurikirana aya matora gusa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko umubare w'indorerezi zaturutse hanze utaramenyekana neza ko kugeza kuri uyu wa kane bazaba bakiza kwiyandikisha ndetse no guhabwa ibyangombwa byo kuba indorerezi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali abagize inteko ishinga amategeko basoje ingendo bakorera ko mu mirenge hirya no hino mu rwanda basobanurira abaturage impinduka ku itegeko nshinga rivuguruwe abanyarwanda baba hanze baratora muri ayo matora y'akamarampaka uyu munsi ku wa kane ariko hirya no hino mu rwanda hakomeje kugaragara abanyarwanda bagaragaza ubumenyi buke ku matora ya kamarampaka eric bagirusa yaraganiye n'abanyagihugu bo mu murenge wa base mu karere ka rurindo mu buraruko bw'u rwanda nabyakiriye nk'umunyarwanda wemera icyo nzaba ndi gukora icyo ari cyo kandi icyo nzaba ndi gukora kirazwi ni ugu- ni ugutora kugira ngo irangingo yahinduwe yongerwe mu itegeko nshinga kugira ngo intego dufite izagerweho
se ibyavuguruwe waba ubizi
ibyavuguruwe ni rate ni ingingo y'ijana na rimwe Ah, ijana na rimwe ubwo rero niyo mpamvu byabaye ngombwa ko tugomba kuritora kugira ngo irangingo yonge- yongerwemo Eh hari amatora ngomba kwitabira cyane kandi ngomba kuzinduka nkayitabira neza ngomba kubikurikirana Mm, ku wa gatanu ngomba kuzinduka ese ibyavuguruwe waba waba ubizi ibyavuguruwe ndabizi kandi uko byavuguruwe niko tugomba kubikora njyewe ndabizi neza kandi ibyo bakoze nibyo icyo nemeza ni uko tugomba kongera gutora uriya musaza kuko atugezagaho ibintu byinshi byiza nta wundi rero tugomba gutora ni uriya tugomba gutora kuko niwe niwe tugomba gutora biremewe twabyakiriye neza kandi turanabyishimiye tuzazinduka kare cyane ni uko umusaza yatiyoboye neza Mm, niyo mpamvu tuzaba tugiye kongera kumutora ese ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi ibyavuguruwe ni irangingo y'ijana na kangahe tugomba gutora umusaza ijana ku ijana kuko yatugejeje kuri byinshi ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi Eh, bimwe ndabizi ariko ibi ntaho mbizi tugomba guhindura itegeko nshinga kugira ngo twongere dutore umusaza nabyakiye neza cyane kubera nyine iri tegeko nshinga ryahinduwe twarabyishimiye kubera ko twari dushaka ko umuyobozi wacu paul kagame agumaho nanjye nk'umunyarwanda n- ayo matora ndayishimiye kuko si twe tuzabona umunsi ugeze kugira ngo tubishyire mu bikorwa ibyavuguruwe urabizi Iyi nzi ko twavuguruwe itegeko nshinga twemeza yuko perezida yakongera kwiyamamaza kubera ibikorwa byiza yatugejejeho kugira ngo tubikomeze none turashimira itegeko nshinga ryeme- ryabyemeye ibyo twari twabasabye bakaba baje no kubishyira mu bikorwa uyu munsi batubwira ko babidukoreye natwe akaba ariyo mpamvu uri kubona tunishimiye kuri uyu munsi Eh, turabyishimiye cyane tu ibyo dushaka dushaka kugira ngo dutore ririya tegeko nshinga ba- bari kutubwira kubera ko iyi miyoborere ari myiza kandi na perezida wacu tukaba tumwemera ese ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi byavuguruwe byavuguruwe ni uko mwatugejeje ku iterambere twakiye neza twumvaga icyifuzo cyacu twasabye ariko turi kukibona ko twasabaga ko agomba ku uriya mubyeyi gumya kutuyobora kuko nta kibazo afite nta n'ikibazo tumufiteho agomba kutuyobora nk'uko n'ubundi asanzwe atuyobora nta nta mpinduka yaba ibyavuguruwe urabizi byavuguruwe inzu bikeya nk'iteko rya cumi na rimwe urabona aho rituganisha iyo urebye iciriritse umuco nyarwanda nta gihinduka ku munyarwanda Eh, dukomeza wa muco wacu w'urukundo ukubana n'abantu perezida joseph kabila yaragendeye urugomero rwa matebe rwubatse ku mugezi wa rushuru muri teritwari ya rushuru mu ntara ya kivu y'amajyaruguru iyi nkuru twateguriye n'umugenzi wacu mustapha kemal Santali ya Matebe ni mfano wa ujenzi ambao nilisema tutaanza kufanya, sio tu Ruchuru, lakini ndani ya provinsi ya Nord Kivu yote.
Uwo ni nyakubahwa Joseph Kabila Kabange prezida wa Republike Demokratike iharanira demokrasi ya Kongo ubwo yatahaga umushinga w'amashanyarazi ku rugomero rwubatse ku mugezi wa Ruchuru mu rusisiro rwa Matebe muri teritware ya Ruchuru kuri wa gatatu tariki ya cumi na gatandatu Kuboza. Mu ijambo rye yahavugiye mu rurimi rw'igiswahili yibukije abaturage ba Ruchuru ko kugaruka kw'amahoro kugaruka kw'amahoro ibikorwa by'amajyambere ari byo bikurikiraho akaba ari muri urwo rwego yaturutse Kinshasa akaza guta uwo mushinga Rais Joseph Kabila yashimiye bwana Awad Buffett umuherwe w'umunyamerika washoye miliyoni makumyabiri n'ebyiri z'amadolari ya Amerika mu kubaka urwo rugomero rw'amashanyarazi rufite ubushobozi bwa megawate cumi n'enye ayo mashanyarazi akaba afite igikorwa gikomeye cyo kubungabunga ibidukikije bya parike y'ibirunga ku ruhande rwa kongo ndetse na parike ya mayiko abaturage ba rucuro bishimiye kubona umuriro uzatuma barushaho kubungabunga parike n'ibiyirimo madame nyiramutesi venansiya ni umuturage wo mu rusisiro rwa rwanguba yari yaje kwihera ijisho ibyo birori gucunga parike tumvishe kuba zoduhereza buri muntu iresho ndakuja kandi gushaka iby'amakara azi amazingira rwose bagomba kumenya ukundi ko bazogagira ibiti ndo tujira kandi gutema ibiti ku ruhande rw'abagabo bakunze kuregwa gutema ibiti bya parike nabo bavuga ko uwo muriro uzabafasha kubaha parike n'ibiyirimo bwana paul uwimana arabitubwira ndishimye kureba amashanyarazi nibo ba mbere kureba nani kubasitara hano amashanyarazi kubera ndo tuzasubira kuza gutema inani amakara n'inyamaswa zose zikacurwa neza nyakubahwa eugene serufulinga ya baseka ni minisitiri w'igihugu ushinzwe amajyambere mu giturage avuka mu ntara ya rucuru nawe yari yaje yarekeje nyakubahwa kabila arishimira uwo mushinga nanje umudepite wabo bitoreye biranshimishije cyane mu izina ry'abaturage bose ba rucuro kandi biraza kuduteza imbere urebye abantu babonye amashanyarazi ni ukubigisha imishinga yo kugira ngo babungabunge ibidukikiye bazabyumva bwangu turakomeza twiyoroganize kugira ngo abaturage bakomeze bahinge babone uko babaho neza ariko kandi bakomeze kubumbabumba ibidukikije urugomero rwa matebe ruri muri kolektivite sheferi ya bwisha diedone ndeze mutarambirwa ni umwami w'abanyabwisha yishimiye uwo mushinga uzatumaza ibikorwa by'amajyambere ko tumaze kubona umuriro twizeye ko ibyo bintu ntabwo bizongera kubaho ibyo gutema ibiti muri parike ubu ngubu tugiye gucanisha uyu muriro muri ibyo birori umuherwe awade buffett yishimiye ko parike y'ibirunga ku ruhande rwa kongo igiye gusubirana ubuzima bwayo naho bwana james wan ambasaderi wa amerika muri kongo anezezwa n'icyemezo guverinema ya kongo yafashe cyo kubuza igikorwa cyo gucukura peteroli muri parike igikorwa cyagombaga kwica ibinyabuzima biri muri iyo parike parike nationale de virunga niyo parike ya mbere muri kongo kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na karindwi izwi ku izina ry'umwami albert w'ububirigi kandi kuri ubu uyiyoboye ni bwana emmanuel demerode umwuzukuru w'umwami albert w'ububirigi igoma musafiri muropo mustafa kemal ijwi rya amerika
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni ca gihe co kubashikiriza amakuru yerekeye siporo twateguriwe na mugenzi wacu fidele niyongabo
urakoze frederic ku makuru yerekeye inkino twabateguriye muri iki gitondo duhere ku yajyanye n'ishyirahamwe fifa aho michel platini ayoboye urunani rw'amashyirahamwe ajejwe umupira w'amaguru mu karere k'iburaya uefa yanse guseruka imbere y'ishyirahamwe fifa kugira yumvirizwe n'umugwi ujejwe kugenzura uhitwara neza w'iryo shyirahamwe ejo ku munsi wa gatanu byari bitegekanijwe ko michel platini na sep blatter ayoboye ishyirahamwe rigejwe umupira w'amaguru ku isi fifa bose bahagaritswe mu mabanga yabo mu kiringo cy'iminsi mirongo icenda mu gihe bariko batohozwa ivyagirizo ku mafaranga blatter yarishe platini mu buryo budatomoye baseruka imbere y'umucamanza w'umugwi ujejwe kugenzura ukwitwara neza w'ishyirahamwe fifa hans joachim ekar mu gisagara ca zurich muri iyi ndwi umuvugizi w'uwo mugwi ujejwe kugenzura ukwitwara neza mu ishyirahamwe fifa andreas brantel yasubiwemwo n'ikinyamakuru l'equipe mu ntango z'iyindwi avuga ko ivyo platini na blat bagirizwa bifise ishingiro kandi bombi uko ari babiri bashobora guhagarikwa mu mabanga yabo mu kiringo c'imyaka itari mike michel platini na sep blatter bagumye bahakana ko atamakosa bakoze abaserukira platini bavuga ko atazoseruka ubwiwe imbere y'umugwi ujejwe kugenzura kwitwara neza w'ishyirahamwe fifa ejo kuwa gatanu kugira yerekane ko adashimishijwe na gato no kugena ibintu biriko bikorwa amenyesha ko ingingo y'uwo mugwi iza yaratangajwe mu binyamakuru mu mpera z'indwi iheze n'umwe mu bavugizi b'uwo mugwi andreas brantel mu buryo bwihoza uburenganzira ngenderwako bwiwe platini avuga ko ivyo bigenewe kumubuza kwitoza mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe fifa ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru samuel eto yahoze akinira imigwi y'umupira w'amaguru ya barcelona na chelsea yashinzwe vy'agateganyo amabanga yo kuyobora umugwi w'umupira w'amaguru antaliya sport wo mu gihugu ca turkiya samuel eto yagenywe kuba umumenyereza mukuru vy'agateganyo w'uwo mugwi samuel eto muri iki gihe afise imyaka mirongo itatu n'ine yateye igikumu kuri kontra y'imyaka itatu yo gukina mu mugwi antaliya sport mu kwezi kwa gatandatu muri iki gihe akaba yahawe akaryo ko kwerekana ubuhinga bwiwe mu vyerekeye kuba umumenyereza mukuru inyuma y'uko warajejwe ayo mabanga yusuf simsek ahavuye samuel eto azorangura amabanga y'umumenyereza mukuru vy'agateganyo w'umugwi antali ya sport gushika umumenyereza mushasha abonetse patrick mboma yahoze akinana na samuel eto mu mugwi serukiragihugu wa cameroon atangaza ko eto yamye yifuza kuba umumenyereza yamara ntazi neza ko azogira ukwihangana gusabwa muri ayo mabanga mboma avuga ko eto yamye afise imigambi yo kuba umumenyereza ngo yabimubwiye haheze imyaka itari mike yamara amenyesha ko kuvyo azi ko eto atari bwigere ashingwa amabanga nk'ayo yo kumenyereza umugwi w'umupira w'amaguru mboma avuga ko yizeye ko azoba umumenyereza mwiza yamara ntazi ko azogira ukwihangana muri ayo mabanga mashasha kuri we aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyse
urakoze Freddy umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni banki kimwe aragabisha amakungu ko Burundi bushobora kwinjira mu ntambara amenyesha kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora kongereza abakozi baryo n'ibindi bikorwa birenze ku byo ryahora rikora mu Burundi bivanye n'uko ibintu bibandanye bimera muri icyo gihugu umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko aheruka gusaba umuhanuzi wadasanzwe Jamare Benomare kuja muri ako karere imbere ukindwi irangira kuvugana n'ubumwe bwa Afrika ibihugu byo mu karere na leta y'u Burundi idasigaye inyuma mu Burundi kandi tukivuga ku ngingo zifatwa na ONU ku Burundi gisata ca ONU kijeje gateka ka muntu naco gitegekanya kugira inama idasanzwe ku Burundi kuri no wa kane iyo nama yo kuri wa kane itekanya gusohora integuro y'itegeko risaba komiseri wa ONU ajejwe gateka ka muntu Zed Rad Al Hussein kurungika mu Burundi umugwi w'abahinga mva makungu mu minsi 45 uzobugiye gutohoza ko bwicanyi buriko buraba no gufata ingingo zotuma uruhagarara ruhera mu gihugu cy'ubuganda naho komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora ejo kuwa gatatu yarasohoye urutonde rw'abiyandikisha kuzo kwitaba amatora yo mu mwaka uza jotamu taremwa avugira iyo komisiyo itegura amatora yamenyesheje ko ibyo byakozwe kugira ibintu bikorwe ku mugaragaro muri somaliya n'abarongoye igihugu cya somaliya n'abarongoye izindi ntara zigize icyo gihugu barangije ibiganiro by'ukuntu amatora atekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yotunganywa izo ndongo zumvikanye ko leta ihari izohava mu kwezi kwa cyenda kuza ariko perezida n'abashingamateka bakazobandanya kwitoza
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na elvine yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwayashyikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwe bwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ugukwirikirana abakenyezi bibungenze bagendana umugira wa sida n'ingirakamaro mu kwibaruka abana batanduye unicef ishami rya oni ryitaho ibibondo ku isi rimenyesha ko ibitigiri by'abana bavuka bakomeye ku isi byadudze gushika ku bice mirongo icyenda n'indwi ku ijana kuvaho umugambi wo gukingira abana umugira wa sida bakiri mu mbanyi utanguye mu bihumbi bibiri muri rusange mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ugukurikirana abakenyezi bibungenze bagendana umugira wa sida kugira ngo bibaruke abana bakomeye ni kuratera imbere imvo ni ubuke bw'ibigo hamwe n'imiti itama yabonetse ku rugero rushimishije nk'uko unfpa ishami rya oni ryitaho igurirana ry'abantu ku isi ribimenyesha mu burundi ibibondo biracavuka bifise umugira wa sida icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mu bihumbi bibiri na cumi cerekana ko ibice biri hagati ya mirongo ine na mirongo icenda na gatanu ku ijana bandura bakivuka uguteza imbere ku rugero rushimishije umugambi wo gukingira abakenyezi bibungenze bagendana umugira wa sida kushigikirwa bikwiye aha twovuga nko kuronswa imfashanyo n'abasanzwe bafasha uburundi zitokwigera zikeha hamwe n'ishaka ishyaka ridasanzwe ry'abaganga mu kwitaho ababyeyi ikindi ni uko abakenyezi bo kwijukira gupimisha imbanyi mu ndwi zibiri za mbere bagisama ibyo byoheza bigafasha gukurikirana amagara y'umubyeyi n'ikibondo ku gihe nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida bubihanura byongeye amashyirahamwe yishinze kurwanya ikiza sida yogwiza ibisata byiharije gukurikirana abakenyezi bibungenze amashyirahamwe nka oms unfpa na onisida amenyesha ko yoba inzira yo gushika kwihangiro ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu y'uko atamwana yoba akivukana umubwira wa sida muri kino kiganiro kira dushimikira ku bijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze bagendana umubwira wa sida kugira ngo bibaruke abana batanduye nk'uko mwatanguye mu byumva kuri mikoro muri kumwe na jewe ara ive irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyu kira mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine gitanga mu ntara ya rutana kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira icokogwa kugira ngo abakenyezi bibungenze bagendana umugira wa sida bashobore kwibaruka abana batawanduye ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro yoca anyarukira kwa muganga bikiri mu maguru mashya rero abaganga bofata bo nyene bagashinga nk'itegeko kata mukenyezi n'umwe azokwibaruka atipimishije umugera wa sida hama agashobora gukurikiza impanuro bamuhaye nuko haboneka urucanco rwo kwa muganga gushobora kumukingira kugira ntazovukane umugera wa sida nuko yokwipimisha kuva gisamye yambaye nibaza yuko hoshingwa itegeko no muri leta mu ntango yo kuja kwipimisha bagategeka yuko barinda kujana n'umugabo hanyuma rero muko yamaze kuvukana aho yashitse abona akaca aguma kwirikirana muganga nyene uwo muvyeyi igihe yabiba- yavyaye uwo mwana amwereka ukuntu yokosa uwo mwana n'ingene yobigenza kugeza uwo mwana nyene azobandanya kure
ishigwa ku mitsi ipfupfahaza ku mukenyezi yibungenze agendana umugera wa sida bikimenyekana ko yasamye ni ngombwa ivyo biraheza bigafasha ko imigera igabanuka ku buryo itaba igishikira ikibondo nk'uko unicef ishami rya oni ryitaho ibibondo ku isi ribimenyesha ico umukenyezi agendana umugera wa sida yokwirinda ni kuvyarira muhira insiguro ni uko ibikoresho canke ubuhinga bukoreshwa n'ababafasha kwakira umwana bitaba bifise isuku ribereye nk'uko unicef ribandanya ribimenyesha uburundi bwarategekanije yuko umukenyezi wese agendana umugera wa sida yibungenze ashigwa ku miti gushika umwana avuye ku ibere nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida co mu bihumbi bibiri na cumi naho biri uko ibibanza bikurikirana abakenyezi bibungenze bagendana umugera wa sida ntibirakwiragira mu makomine yose duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje mu ntara ya rutana ku bijanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze bagendana umugera wa sida kugira ngo bibaruke abana bakomeye ikeha ry'ibibanza bikinga ukuvukana umugera wa sida ku bana riratuma hacibonekeza abana bavukana umugera wa sida ibibanza bitanu vyagenewe gukurikirana abavyeyi bibungenze bagendana umugera wa sida biri mu makomine atatu mu gihe intara ya rutana igizwe n'amakomine atandatu ingaruka ni uko abavyeyi bose batoroherwa gushika muri bene ivyo bibanza bivuye ku rugendo rurerure bafata nk'uko kameya deogratias arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida rbp plus muri iyo ntara abimenyesha ibintu vyunyungwa ni uko abagabo badaherekeza abagore babo gupimisha imbanyi abakenyezi twaganiriye bemeza ko batikora ku banega babo mu gihe bakeneye imiti ku mavuriro canke guherekezwa mu gihe bafise amagara make umviriza uyu mukenyezi atashatse ko tumuvuga izina hariho abagabo benshi usanga batabyumva ugashobora gusanga naho uri umukenyezi ukamubwira ati mperekeza kubipimisha ugashobora gusanga atabyumva iyindi ntambamyi yibonekeza ni uko muri iyo ntara igipimo ca PCR gikoregwa umwana atarakwiza amezi atandatu kugira barabe ko atavukanye umugera wa sida atakiriyo ivyo bigatuma batamenya neza ingene amagara y'abana yifashe nk'uko vyemezwa na muganga Mark Ndayiragije arongoye vy'agateganyo intara y'ubuvuzi ya Rutana amakuru dukura mu runani rw'abagendana umugera wa sida RBP+ amenyesha ko ibipimo nka vyose bifasha ukutavukana umugera wa sida bigikenye muri iyo ntara Deogracias Kameya arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP+ na charge virale yahora iba charge bimwe mu bindi bishobora gufasha kugira ngo abantu bagende amagara ya sida bakurikirane amagara yabo nico onya no ku rwego rw'igihugu usanga gikora gake n'igipimo gipima abasoda b'umubiri uruhara rw'abavyeyi n'intangere kugira bibaruka abana batanduye umugera wa sida Musavyimana Joseline agendana uwo mugera atwiganira ko amaze kwibaruka abana babiri batanduye umugera kuko yakurikije impanuro zitangwa mu mugambi wo gukinga ukuvukana umugera wa sida Petemeye zimwe mu mpanuro zamufashije ni uguhitamwo kutonsa abana biwe kugira ntibave bandurira mu maberebere ugutinya kwipimisha umugera wa sida biratuma hariho abana bakivuka banduye umugera w'iyo ngwara igihofi haribonekeje umuvyeyi aherutse kwibaruka umwana yanduye kuko atarazi ko afise umugera wa sida nk'uko Jacqueline Ndayisaba akurikirana abagendana umugera wa sida ku bitaro bikuru vy'igihofi abimenyesha ivyo kandi birashikira n'abasanzwe bazi neza ko bafise uwo mugera insiguro nuko batinya kuja kwa muganga kugira ntihagire uwumenya ko banduye sida Joseline Musavyimana arongoye ishirahamwe turera ibibondo arabitwiganira ni ukuri ni ibintu biteye agahinda hari ukubwira ngo ntacyo mumpa na gisi nzose kujya kwiyerekana wacu usanga abantu baca bavyara abana bagwaye nkatwe tumaze kumenyekana hari aho umuntu agutelefona akubwira ati mukibano ngaha turafise umuntu anyegeye kandi afise inda ntitubwire guti ukagerageza ukavuga iyo bishitse ukaronka agatike ugashikayo tukamuzana kwa muganga tumeze nk'abamunyegeza kugira atangure uwo muti umuti tukemera no kuja turamutorera twamurungikira amahimirizo ajanye no gukinga umwana kuvukana umugera wa sida ntakogwa ku rugero rushimishije insiguro ni uko amashyirahamwe yo kugwanya ico kiza muri iyo ntara ata buryo bukwiye afise kugira ashikire abanyagihugu kukaba nkako abanyagihugu bamwe bamwe twayaze baracatangazwa no kumva ko umuvyeyi yanduye umugera wa sida yo kwibaruka ikibondo gikomeye twibutse ko ku rwego rw'igihugu umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida wahimbarijwe mu ntara ya rutana muri ivyo birori umupfasoni mukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yahamagariye abavyeyi kugwiza ibiyago n'abana kugira sida iranduranwe n'imizi nashaka ntera kamo abarundi ngo tuzitire tutaronegwa nk'umubyeyi rero nagira nsubire nsabe ababyeyi ngo twibuke ibanga ryo kurera abo twibarutse mu kuganira n'abana ibibazo byose byerekeye kazoza kabo aha mu ntara ya kama ya kumoso hadasigaye inyuma tumenyeshe ko intara ya rutana iharugwamo abantu bashika igihumbi n'amajana atanu banduye muri bo abakenyezi mirongo ibiri na batanu bibungenze nibo bari ku buryo buzobafasha kwibaruka ibibondo bikomeye biciye mu mugambi peteme
abaganga boba amaso mu gihe bariko barafasha umukenyezi agendana umugera wa sida kwibaruka aha twavuga nko kwirinda ko amaraso y'umuvyeyi aja ku mwana no kuri bo nyene kuko bishobora gutuma bose bandura nk'uko unicef ribihanura ikindi ni ukugirira isuku by'umwihariko ibikoresho byose imbere y'uko bikoreshwa mu gufasha umuvyeyi kwibaruka nk'uko unicef ribandanya ribihanura muri rusangi ibipimo bitandukanye vy'inyuma yo kwibaruka ni ngombwa ku bavyeyi bose harimwo n'abagendana umugero wa sida akamaro ni uko abaganga baheza bakaguma bamenya uko amagara y'umwana na nyina ariko aratera imbere nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi bo mu gihugu cya canada dusubire duhe ijambo mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye na muganga marc ndereyimana arongoye by'imfatakibanza intara y'ubuvuzi ya rutana ku bijyanye no gukingira abantu abavyeyi bibungenze bagendana umugera wa sida kugira ngo bibaruke abana bakomeye muganga mark ndayiragije ndabaramukije ndabaramukije ivyo bibanza murabona yuko bihagije kugira bishobore gufasha muri ubwo buryo bwa peteme ivyo bibanza ntibihagije kuko naho ku mavuriro menshi bashobora kubapima bakabaha n'impanuro ariko badashoboye kubaha uwo muti wo gukingira umwana aba ari mu mbanyi baca bagira ingorane zo gushika aho batorera iyo miti muri ino ntara ya rutana abantu bababa igihumbi n'amajana atanu nibo bazwi yuko bagendana umugera wa sida muri bo abakenyezi bibungenze bagendana umugera wa sida bari kuri ubwo buryo bwa petemeyo ni mirongo ibiri na batanu gusa nta makenga mufise yuko hariho abandi bakenyezi bo bari bakeneye ubwo buryo muga bataburiko amakenga turayafise kuko birashoboka ko hoba hariho abandi bakenyezi na cyane cyane ko aho bashobora gutorera imiti ari hatanu gusa mu ntara yose hari ibibanza byari byategekanijwe yuko bishobora gufasha bigasahiriza muri ubu buryo bwa petemeye ariko byaherutswe byuguruzwa gusa ariko ntibyabandanya bikora mbega ubu unye ico kibazo kigeze kugira bishobore kugurura bigakora nk'uko vyategerezwa
ivyo bibanza byari byuguruwe hanyuma ntibibandanye bikora twasanga abakozi basanzwe bahakorera badafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kubandanya bakurikirana abo babyeyi ndabashimiye ndabashimiye nanjye
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira amate gato mu kumviriza akaririmbo baho reka abandi babeho k'umuririnzi nziza desire ayo mahoro twese turongera ni meza nta n'umwe yoyanywa nitwibagire kwikiza sida kigiye kutumara kigiye kutumara kubazwa kuko iyi ndwara atari iy'umuntu umwe utabuze nyina ngo
twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukurikirana umukenyezi yibungenze agendana umubwira wa sida kugira ngo yibaruke umwana akomeye gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
nonega muganga nk'umukenyezi amenye ko biba afise ubwo burwayi bwa sida abise nk'inda y'amezi nk'atatu none yoca avyifatamo gute yoca yihutira kuri ya mashirahamwe canke ku bitaro bikuru hose aho bakurikiranira abagwayi bagendana umugera wa sida baheze bamukurikirane kugira vyari kibondo kitagwaye umugera wa sida mbaza ndakwishura
mbega ko hariho igihe umubyeyi ashobora kubyara abana batatu agendana umugera hanyuma muri abo bana bagasangamwo umwana umwe agwaye abandi bakomeye biva kuki ngaho onye bishobora gushika yuko umuvyeyi ico gihe atarazi yuko agendana umugera wa sida hama akibungenga hama akibaruka akonsa umwana atazi na gatoya ko agendana umugera wa sida ariko mu nyuma kuko umwana yagize ibimenyetso canke nyina yagize ibimenyetso vy'umuntu agendana umugera wa sida akipimisha agasanga yaranduye n'ico kibondo ciwe kikandura ico gituma rero bikunda gushika yuko nko mu muryango w'abana bane ushobora gusanga babiri ba mbere baranduye babiri ba nyuma bakaba bakomeye kuko abo babiri ba nyuma bavutse muri wa mugambi wo gukingira umuvyeyi kugira vyara abana bakomeye
gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
igihe umubyeyi yibungenze yari asanzwe arwaye umugera wa sida kandi yarafata imiti yo gufufahaza ni igihe kintu bamukorera gishasha mu gihe yibungenze ubwa mbere barabanza bakaraba yuko uwo muti ariko aranywa atana kimwe uri kuronona mu mubiri wiwe n'iyo mbanyi yiwe afise ariko uko iminsi yagenda iregera imbere ni uko ubumenyi bwongerekana bakabona yuko imiti y'umubyeyi wese atagihindutse yoshishikara kunywa iyo yari asanzwe anywa ikindi naco ategereza kumenya ni uko ko yahora akurikirana kwa muganga ategereza kuja ari ku mavuriro canke ku bitaro kugira aguma asuzumisha imbanyi yiwe kugira yawe ko vyose bimeze neza mbaza ndakwishura
nashaka kubaza nk'iyo umuntu agendana umugara wa sida birakeneye yuko yoguma avyara abana ari umuvyeyi agendana umugara wa sida ari umuvyeyi atawugendana murazi yuko imbanyi zikurikirana sinzikaza umuvyeyi wese ni ukuvuga rero yuko wa mukenyezi agendana umugera wa sida aguma agira imbanyi zikurikirana yongereje n'uwo mugera bishobora gutuma asinzikara cane n'abana biwe ntibakingwe bibereye nico gituma rero babahimiriza kuja kuri rwa rutonde wo gukurikirana imvyaro ngo bagume mu magara meza bashake ikibondo bacifuza kandi hageze
iyo ntero muduha n'indero nyabaki mutatubwiye biterekeye icyo kiza none tuzoba abandi cyangwa n'ingo zo tugarukira tw'abantu bose basigaye barantumye wowe utanga akazi wewe ukore ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nashaka kubaza nk'iyo umugabo n'umugore bubakanye umwe akaba yaranduye undi atanduye iyo bagomba kubyara umwana akomeye vyogenda gute bo kwegera abaganga bakamufasha baraheza bakitura abaganga kuko ubumenyi bwarateye imbere aho umuntu akomeye ashobora kubakana n'ugenana umugabo wa sida hama hageze yifuza ikibondo bakitura abaganga umwe muri bo atarwaye bakamukingira ca kiringo c'agasamo kugira ntaheze ngo yandure ni vyiza yuko babigirana abaganga babakurikirana hafi na hafi hafi kugira byose bigende neza mbaza ndakwishura
nta bushobozi bogira bajya basanzwe arabakiritse kugira bakingire umwana avutse ku mugendano umugera wa sida niyo boronswa ibyigwa kugira bakingire umwana avutse ku muntu agendana umugera wa sida murazi yuko uburyo bwo kwandura umugera wa sida amaraso ari ikintu cya mbere hama n'ibikoresho umuntu akoresheje rero bishitse uwo mwakirizi ntaba afise ukuntu avyifatamwo ni ukuvuga birya byose umukenyezi aba yakoresheje kugira ashikane umwana ivyo vyuma vyose biba vyuzuyemo amaraso kandi bishobora gutuma n'uwo mwakirizi yandura canke akanduza n'ikibondo nico gituma abakirizi ubwo ruhusha n'ukuri batararuronswa
ivyamushikiye nawe bishobora kugushikira ahubwo mubungabunga kandi umuremeshe arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyine dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo baho reka abandi babeho k'umuririnzi nziza desire
On voit les gens aujourd'hui font semblant de réaliser que tout ce monde nous avons le droit de respirer. Peu importe le sexe, peu importe l'âge ou la couleur, nous pouvons sentir la joie, pouvons sentir la douleur. Eh ben relève-toi, faut pas te sentir complexé. Sans toi autour des terres, on va jamais te lâcher. Pas de nuance entre nous, sommes tous assez relous pour pouvoir se sentir bien dans ce monde de voyous.
si jamais t'es heurté faudra jamais dramatiser
duhe ijambo abanywanyi bacu mwizero yatwandikiye avuga ati fise agahere gakunze kuza ku ruhande rwo haruguru ku gihimba cirondoka rimwe rimwe iyo ngafyonze kavamo utuntu tumeze nk'amashira kandi ca numva ntekanye none hari ingorane kazongirira muganga anita munyana duhera umuco mwizero mwizero iyo ako gahera kaguma kaza kagenda gasubira kandi urumva yuko ugacokoza ukagafyonda hakavamwo rimwe na rimwe n'utuntu tumeze nk'amashira atari vyiza bishobora no kugira ingaruka ku ku kirimba c'irondoka cawe uramutse ubonye kagarutse uwo kuri kuri kwa muganga agaheza akaraba ibibereye ari umuti agushirako canke ibipimo bikenewe kugirishwa kugira barabe iyihe ngwara ugendana n'umuti ubereye wo gufata jamais dramatiser tout ce monde qui te lâche devra un jour bien y passer
uyundi yatwandikiye ni anita avuga ko agwaye inkovu zivyimba kandi zikamurya cane akabaza uko yofashwa canke akamenya umuti muganga anita munyana ishura amazina yawe nawe anita nibyo yuko hariho imibiri imwe imwe inkovu zibabaza zivyimba n'umuntu akiyagaza cane gose impanuro noguha nuko wogenda ku muganga w'urukoba akaraba izo nkovu ukuntu zimeze vyagenze gute kugira uzironke kugira iyo nkovu ntiswe kuvyimba canke ntiswe kukubabaza ngo ugume wiyagaza
ubaye wa sida n'umuntu nk'abandi baho reka abandi babeho
anita na mwizero turabashimiye hamwe n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru uwuno munsi uvuga uti wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo bikubwiye iki bimbwiye ko umuntu iyo umubwiye ikintu akanka kugikurikira ubwo nyene kikiri hafi gituma adatumbera neza
bikubwiye iki
nibaza yuko abisigura impene imaze kwabira utarayigarura ukaza kwabira nkayo
bikubwiye iki
iyo uhanuye umuntu akanka kubyumva bikiri hafi yuko nawe ushobora kumererwa nabi kubera uguma umuhanura akanka kubyumva arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze bagendana umugira wa sida kugira bibaruke abana bakomeye nshimiye hayisa liliane inamahoro yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi voa arobase gmail akaburungu com canke mutwandikire kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kandi kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi na rimwe kuri mikro mwari kumwe na jewe ala if irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza ee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi eka n'inyifato ibereye mu matora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade on your halo, halo. See your halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the